hello my people welcome to beauty tv if today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload video you be the first to be notified so my returnees god will bless you now so guys without wasting no time yes so oh, my people hmm, Ooni of Ife shock people oh, my correct people see only of Ife send uh, see ah he try he try i be talk am o i come say ah ah how the king no go celebrate eh, the pikin how he no go celebrate am because if una watch am last year yes the king no even is no still um, if una watch am he no still do am e no do um what do you call am The doctor yes he didn't do it maybe as he can't decide to change you know you know say person they grow Now, picking ah the two beautiful children when god give am I be those one and i pray say god will give am more children in jesus name yes so my correct people, now see how o hmm queen ami tried the Ooni of Ife tried see am siku naomi sí Ooni of Ife dear see the time when Tade dey small you understand queen na Ooni of Ife send eh i even hear hmm, make i shock una my pipo hmm, i hear another gist so say hmm, some uh, oloris say dey call o oh, dey call yes dey say some oloris call to wish Tade happy birthday yes. Hmm. and oh, wow it's okay we thank god god is good yes as dem do am but make we know me i know i trust am say no go lose guide you understand eh you marry my husband no be say you say na dia <laughs> husband pikin na na him dey do birthday na hmm so my correct pipo dey say security pipo dey there of ife send eh, amese eh, eh, all this this thing come here workers for palace he send them come there so make they come there. na wetin you suppose to dey do with dis one na na wetin of ife suppose to dey do i no know e con e go stop all of dem because of ah, quarrel. yey your pikin your pikin na prince now suppose to get your own dis thing you understand prince go get your own eh, worker ames and so on and so forth ha thank god say e do really do things see dem ah, say nothing wey no dey there oh. prince birthday o oh. see how dem take decorate am ah. hmm, my correct pipo. see the way wey dem take dey do am for palace queen <laughs> naomi try sha the way wey dem take do am for palace o oh, na e, even even pass na see that elephant for palace see am na him e dey there so ah and wow it, she tried she tried na everyday person dey open everyday na person dey open eye o oh. hmm na that one na him e shock me o. Oh say Ooni of Ife sing he called ah i go don't send those pictures now. ah i be don dey vex say ah ah who i come say ah who come do this kind winch thing now? na wetin my i say who come be the winch ah ah person wife go come tell person say make e no make e no do this make e no send this thing come give them na wetin i dey think for my mind shey hmm. no person pikin person dis no fit eh dem no fit try dat kain thing na come say ah make you no send dis thing o ah i don check check check i come say ah ah me i no see i no see tatenika ah, o oh, picture o oh. i don see am oo for last time own eh dat picture sef even say no be only of ife put am dat girl picture say na any be im name person wen e dey wen e dey do his social media something but <laughs> that one no be dat one we dey talk right now the main thing wey we dey talk now na dis one Hey, when dey concern us now we they talk about right now hmm wow god is god is able and wow god is really able i really thank god for everything hmm people are too wicked they're too wicked thank god for Queen this way she swear hmm. my see see see cake dem say nothing all the whole things wey children take dey play nothing na dem buy put for here see royal chair hmm. royal chair o oh, wey dem take sit down see tadenik see queen naomi tadenik and eh, oni fair even snap i see wen e dey snap e dey snap for there for di something come snap snap kinamina e no hate e no hate am you know e no hate e no hate adenuka o papa e no hate why will he hate him na see am see oni see as he take do am see how dem take take am do war dis thing. for am hmm dis one now go enter history um amebo pipo never carry dis one now di one wey dem go carry na if na note if na this thing if na dis thing dey ripe for di post dem don carry am hmm dem don carry am god almighty na e go bless dem e go bless our king um evil eyes every evil eyes for queen naomi holy ghost fire na im go consume all of them. um still come pikin resemble mama o pikin resemble im papa o pikin na pikin you understand we not send anybody message pikin and pikin so we shall never forget the day wen Ooni of Ife born pikin you understand. When dem carry am enter that small place suppose e no be only of if a picking, you know, pikin know no go come comot for that small place see as they e look am for many years only of if a non see picking. Hmm. ah say say ah, ah. come see ah, ah who do am dis one na wetin me i come dey think o say ah, ah. a person I go do only of ife dis kain thing hey say the person na ah, wow ah when is too strong o oh. ah no or this one now see am ah, put beads on im hand god go bless am bless di pikin bless tadenika will bless oni of ife give am pikin good pikin na no me person do good thing i go talk am i go pray for am pesin do bad i go talk. am